turashimire ko mandanya kumviriza ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi muriko mutwumva ku mirongo migufi ya shotweve kuri metero cumi n'icenda na mirongo ibiri na zibiri mu rwanda tukaba kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu vy'ijwi rya amerika ikaze mu makuru y'ukuri no mugoroba mugiye gushikirizwa na jewe diana ninahazwe ndi muri studio ya gatanu ku ijwi rya amerika mu gisagara ca bujumbura mu burundi abapfasoni b'indongozi barimwo abakuru b'ibihugu bo ku mugabane wa afurika barabandanya inama yabo ku iterambere ry'umukenyezi uburundi none bwiteze iki ku bagera ku ijana bitabiriye iyo nama twifuza kubona abagitabye bose batahura neza ingene dushobora guteza imbere amagara meza no gufungura neza bakiyemeza kuva hasi kugira ngo ikibazo cy'igwirirana ry'abantu gitorerwe inyishu
uyu ni angeline ndayishimiye ni umutambukanyi wa perezida w'u burundi muri intambara ya israel na hamas muri make israel yagavye ibitero mu bibanza amajana n'amajana muri gaza twabibateguriye aha muri amerika naho ejo kuwa mbere no ku munsi wa mungu perezida joe biden yarabajijwe ivyerekeye inyandiko z'amabanga y'igihugu zatowe ku muhana iwe bwite ido n'ido yano makuru yose duciye ku masonga ni mu kanya amakuru yacu reka tuyahere mu vy'intambara ya israel na hamas israel yatangaje ko igisirikare cayo caraye kigavye ibitero mu bibanza amajana n'amajana mu ntara ya gaza ibindi kuri ino nkuru na mugenzi wacu fidel niyo ngabo ibibanza indege z'ingwano za israel zakozemwo ibitero mu ijoro ryashiriye kuri uyu wa kabiri birimwo igice ca rima c'igisagara ca gaza ico gice kirimwo abategetsi batari bake b'umugwi hamas n'inyubakwa za leta ku munsi wa mbere umushikiranganji wa mbere wa israel benjamin netanyahu yari yatangaje ko ivyo bazokorera abansi babo mu minsi iri imbere ari ibintu bazokwibuka mu kiringo kirekire kiri imbere umuvugizi w'igisirikare ca israel richard hedge yatangaje ko ibiziga vy'abagwanyi igihumbi n'amajana atanu b'umugwi hamas vyatowe ku butaka bw'ico gihugu yavuze ko atabagwanyi ba hamas binjiye ku butaka bwa Israel kuva ku munsi w'Imana urangiye igisirikare ca Israel cavuze ko catumye ko abasirikare ibihumbi amajana atatu bama bari magabo igihe cose bakenewe ni mbere yuko bakora ibitero bikomeye vyo gusubiriza mu nkoko mugwi Hamas wakoze ibitero giturumbuka ku munsi wa gatandatu w'indwi irangiye mu bice vyo muri Israel vyegereye intara ya Gaza. Umuvugizi mu vy'igisirikare w'umugwi Hamas yagabishije ko abagwanyi bawo bazokwica abasivili ijana na mirongo itanu bagize imbohe igihe cose Israel izokora ibitero itagabishije abasivile mu ntara ya Gaza.
Fidel Niyongabo urakoze hagati aho tukivuga ku vya Israel umuryango umwe bwa Buraya watumiye umushikiranganje ajeje imigenderanire ya Israel n'ayandi makungu Eli Cohen n'uw'intwaro yo hagati mu gihugu muri Palestina Riyad Al Maliki mu nama yihuta y'abashikiranganje bajeje imigenderanire mu bihugu vyo ku mugabane wa Buraya bitegekanijwe ko iyo nama iganira ku kugena ibintu vyifashe muri Israel no mu karere ko mu buseruko bwo hagati bw'isi Joseph Borrell yavuze ko yatumiye abo bashikiranganje kugira bashikirize ivyiyumviro vyabo ku biriko biraba muri iki gihe muri Israel na Gaza bitegekanijwe ko abashikiranganje bajejwe imigenda Muscat muri Oman aha niho inama y'abashikiranganje bajejwe imigenderanire b'urwego rujejwe gufashanya rw'ibihugu vyo mu kigobe c'abarabu yari isanzwe izobera bamwe mu bashikiranganje bazoba bahari ubwabo mu gihe bitegekanijwe ko abandi muri bo bitaba inama hakoreshejwe ubuhinga bwa none bwa videwo muri icyo gihe israel n'umugwi hamas vyabandanije gutana mu mitwe kuri uyu wa kabiri umunsi ugira kane kuva hamas itanguye giturumbuka ibitero kuri israel ku munsi wa gatandatu w'indwi irangiye fidel niyo ngabo urakoze amakuru rero yose yerekeye ivy'ibitero umurwi wa hamas ubandanya kugaba muri israel n'ivyo israel uri kuragaba uh, muri gaza n'ahatandukanye mushobora kuyasanga ku mbuga ngurukanabumenyi zacu zitandukanye facebook ni voa radiyo yacu ku munsi wa kane ndiko ndabategurira ikiganiro ku vyerekeye zino ntambara aho tuzoba twabatumiriye abanonosoye imigenderanire y'ibihugu n'amakungu turiko kandi turibaza ko dushobora kuronka umurundi canke umunyarwanda ari muri israel kugira ngo atubwire uko vyifashe ukaba utwumva uri muri israel uri umurundi uri umunyarwanda uraturungikira ubutumwa bwawe kuri email yacu ni radiyo yacu arobaze gmail akaburungu com ukaba uriko uratwumva na nawe wipfuza kubaza ikibazo cose kijanye n'ivya Israel na Hamas twandikire kuri Facebook yacu VOA radio yacu akabazo kawe tuzokaha abatumire bacu hama bakakwishure azo ari muri muri isanga yo ku munsi wa kane saa kumi gushika saa kumi n'imwe ku masaha yo mu Burundi no mu Rwanda tumire amate gato hama duce tuza hamwe Amerika Ibiro vya prezida wa Amerika White House vyatangaje ko kuwa Mungu nejo kuwa mbere prezida Joe Biden yabajijwe ibibazo n'umurwi uri gukora amatohoza ku mpapuro zirimwo amabanga y'igihugu zatowe ku muhana iwe bwite uri muri leta ya Delaware turacari kumwe na mugenzi wacu Fidel Niyongabo ku bindi kwino nkuru
ariko yihweza niba Biden yaragumanye mu buryo buteye kubiri n'amategeko inzandiko z'amabanga y'igihugu igihe yari senateur n'igihe yari cegera ca prezida izo nzandiko zatowe imuhiriwe muri leta ya Delaware hamwe no mu biro yakoresha ku giti ciwe Biden yatangaje ko atarazi ko yari afise izo nzandiko yavuze ko ata kintu kinini kihari ku vyerekeye izo nzandiko Ian Sams umuvugizi w'ibiro vy'abajejwe guhanura prezida ku bibazo bijanye n'amategeko yatangaje ko prezida Biden yishuye ibibazo yabajijwe atagahato abajejwe itohoza bamusanze ku ngoro yiwe Maison Blanche ku munsi w'Imana urangiye nejo ku munsi wa mbere kuba abajejwe itohoza babajije perezida Biden ibibazo ku bijanye n'inzandiko z'amabanga y'igihugu vyerekana ko itohoza ryabo riri hafi yo kurangira abajejwe itohoza bo mu biro vy'umushikirizamanza adasanzwe Robert Hur barabajije ibibazo ivyabona batari bake ku vyo bazi ku nzandiko z'amabanga y'igihugu mu itangazo umuvugizi w'ibiro vy'abajejwe guhanura perezida Biden ku bibazo vyerekeye amategeko yamenyesheje ko ibiro vya perezida vyakoranye neza n'abajejwe itohoza
reka nshimire mugenzi wacu fidele niyo ngabo kuri aya makuru agezweho ijya nino ku isi yaduteguriye akaba ahejeje kudushikiriza ayo mwumvise yaba ayo muri israel na gaza ayo muri amerika n'ayandi yo ku mugabane wa afurika tubashikiriza ku munsi ku munsi mushobora kongera kuyasanga kuri wezi itatu akaburungu radiyo yacu vowa akaburungu com adresi ya youtube yacu instagram facebook twitter radiyo x ni voa radiyo yacu mu kanya tuja mu karere k'ibiyaga binini vya afurika ayo mu karere k'ibiyaga binini vya afurika ishamwe mpuzamakungu human rights watch ryagiriza rikorera mu vy'agateka kazina muntu ryagiriza leta y'u rwanda guhonyora agateka kazina muntu mu kwibasira cane cane abatavuga rumwe nayo ni ivyagirije leta y'u rwanda ihakana mu makuru yacu igihe c'isaha imwe n'iminota mirongo itatu turaza kugaruka kuri iyo nkuru ku buryo burambuye mu kurindira ariko tubanje tuje i bujumbura mu burundi aho inama y'abakenyezi b'abayobozi yatanguye ejo kuwa mbere muri ico gihugu ibandanya iyo nama izohera ejo ku munsi wa gatatu ikaba iriko irimburirwamwo ahageze iterambere ry'umugore uhereye kw'iringanizwa ry'imvyaro no gufungura neza ibindi turebaza iloge wirika neza abakenyezi baharurwa mu majana batumiwe n'umutambukanyi wa perezida Evariste Ndayishimiye Angeline Ndayishimiye bariko bigira hamwe ukuntu umukenyezi yotezwa imbere hafatiwe ku kugabanya imvyaro no gufungura neza yugururiye inama umukenyezi w'umukuru w'igihugu c'u Burundi yavuze ko ingaruka mbi zo kuvyara intahekana ari ndiri amenyesha ko ataterambere ry'igihugu rishoboka mu gihe umukenyezi adatandukanije imvyaro Angeline Ndayishimiye iyo imvyaro zegeranye bituma amagara y'umukenyezi ahungabana abana b'intahekana bagakura batitaweho neza umubyeyi ntashobore kwitaho ibikorwa by'iterambere mu rugo no mu gihugu si ibyo gusa iyo umuryango ugumye waguka amikoro aba make injyane mu miryango ndetse n'injyane z'amatongo zikaduka tutibagiye na za ndwara zifatiye ku gufungura nabi ubukene mu miryango ndetse n'igihugu cose umutambukanyi wa perezida w'uburundi yavuze ko ihangiro nyamukuru ari ukubona abakenyezi bitabiriye iri huriro cane cane abarundikazi baje imbere mu guhimiriza kugira abakenyezi bavyare abo bashoboye kurera bongere biyiteho ku bw'ineza yabo n'imiryango yabo barimwo inyuma y'iri hwaniro twifuza kubona abaryitavye bose na cane cane abakenyezi batahura neza ingene dushobora guteza imbere amagara meza no gufungura neza biturutse ku gutunganya neza imbyaro aho iwacu mbere ni mu makungu turifuza kandi ko bafata ingingo yo guhimiriza abandi ku bijyanye no gutunganya imbyaro bakiyemeza kuva hasi kugira ngo ikibazo cy'igwirirana ry'abantu gitorerwe inyishu mu burundi muri afurika eka no ku isi yose ibihugu bitari bike vya afurika eka mbere n'ivyo ku yindi migabane biri mu bushinwa vyarungitse intumwa abakenyezi ba perezida bari bahari ni batatu uw'u rwanda uwa kenya na zanzibar imbere y'uko aganubuka mu ijoro ryo kuri uyu wa mbere jeannette kagame w'u rwanda yasangije abari bahari ivyo u rwanda rumaze gushikako muri ico gisata
turemeranya twese ko imiryango ifise abana bake ifise amahirwe menshi cyane cyane mu kubaronera umwanya uhagije no kwigisha neza buri wese mu rwanda hagati y'ibihumbi bibiri na gatanu n'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri abakenyezi baboneza imbyaro bavuye kuri cumi n'indwi ku ijana baja kuri mirongo itandatu na bane ku ijana ibyo byatumye abana muri buri muryango bava kuri batandatu baja kuri bane muri ico kiringo nyene abana bapfa bavuye ku bice mirongo umunani na bitandatu ku ijana baja kuri mirongo itatu na bitatu ku ijana ku bana igihumbi bavuka ariko ntituzohumeka kugira ibyo biharuro bigere ku busa
niko yashikirije ikoraniro ryari ku kirimba ca perezida bujumbura yibutsa ko afise vyinshi yibukira ku burundi bwamureze buramuramura ku izina rya leta umushikiranganji wa mbere w'uburundi yavuze ko igurirana ry'abantu mu gihugu ari ikibazo gikomeye gishobora no gutuma umutekano uhungabana atanga akarorero k'abantu birirwa barapfa n'imanza z'umurengera ziri muri za sentare bitewe n'uko abagabura isi ndimwa baguma biyongera nayo itiyongera na buke gervain dirakobuca imanza nyinshi ziri mu butungane zijanye n'amatongo ico ni ikimenyetso kitabesha yuko agataka k'uburundi kariko karaga turavye ibigero vy'ibyitigiri tugezeko birahungabanya kandi umutekano mu gihugu kuko umuntu aciye ubwenge ntashobora kwemera kwicwa n'inzara abandi bahaze niyo abafungura babaye benshi birahungabanya ubutunzi bw'igihugu leta y'uburundi irarajwe ishinga n'imiryango ibayeho umutima utari mu nda bamana umwitwarariko bibaza icyo barara bafunguye abarya ntibahage hamwe n'abafungura ibidakwije ingaburo iyi ni inshuro ya kane hatunganywa iri koraniro ry'abakenyezi b'imboneza n'indongozi mu burundi ibibazo bagaruka ko vyigwirirana ry'abantu n'iterambere ry'umukenyezi biraca hanze ico gihugu ikigo cy'igihugu kijejwe irondoka rijanye n'amagara meza giherutse ku bwijwi rya amerika ko hamwe abarundi boguma ku murindi bariko mu kwibaruka bazoba bangana n'imiliyoni cumi na zitandatu zirenga mu bihumbi bibiri na mirongo itatu ibiharuro vya leta y'uburundi vyo muri uyu mwaka bigaragaza ko abarundi bamaze kugera ku miliyoni cumi na zitatu n'ibihumbi amajana atatu na mirongo itatu barenga eroje buri kaneza ijwi rya amerika
yabaye igisubizo cyacu
ijwi rya amerika turacabandanya n'amakuru agezweho ijya nino ku isi na cyane cyane mu bya israel na palestina turabigaruka ko cyane kuko biragezweho muri gaza na palestina bageze igihe cy'isaha imwe n'iminota cumi n'itatu z'ijoro amakuru ariko aradushikira nuko amaroketi ariko arumvikana ku mpande zose haba muri gaza cyangwa muri israel mu berero muratereza amaso ku mbuga ngurukanabumenyi zacu hariho amakuru agezweho muri iyo ntambara ya israel na gaza ishami rya onu ryitaho impunzi ku isi rcr rihangayikishijwe n'igabanuka ry'uburyo bwo gufasha impunzi mu nama ngarukamwaka yaraye itanguye filipo grandi atwara rcr yavuze ko uburyo bukomeje kugabanuka mu gihe abahunga intambara ibiza n'amabi atandukanye bakomeje kwiyongera ijya nino ku isi ni inkuru ya liza shlen akora ijwi rya amerika i geneve mu suisse mugiye kumva mu ijwi rya temisokle mutijima umukuru w'ishami rya loni ryita ku mpunzi bwana filipo grandi avuga ko ibitero by'umutwe wa hamasi ku basivili b'abanyayisirayeli ndetse n'ibitero bya isirayeli bisubiza kuri ibyo byabaye mu minsi mike ishize bizarushaho kongera umubabaro ku basivili bo ku mpande zombi n'umutekano muke mu karere yisaya amakimbirane ikindi kintu giteje akaga cyiyongereye ku ruhuri rw'ibibazo byari bisanzweho mu itangizwa ry'inama ya HCR yiga ku bibazo by'impunzi yabaye kuri uyu wa mbere bwana Grandi yagaragaje ko intambara ari zahanini zimaze kuvana mu byabo umubare munini utarigeze kubaho mbere kuva mu myaka ibarirwa muri mirongo ishize n'abagera kuri miliyoni ijana na cumi aburira kuko intambara ziyongera ari nako haba ubwiyongere bw'ihonyangwa ry'amategeko mpuzamahanga agenga ibikorwa by'ubutabazi uyu mukuru wa HCR yavuze ko ubwo yasuraga ibihugu bya Misiri, Sudani y'Epfo na Chad muri iyi mpeshyi ishize yahuye n'impunzi zahunze intambara ikomeye muri Sudani zamubwiye isenyuka, impfu, iyicarubozo n'isambanywa ku gahato zasize inyuma aho zavuye.
basobanuye uburyo byasabye ko bahunga urugomo rukabije rwadutse giturumbuka ku itariki ya cumi na gatanu y'ukwa kane ubuzima bwabo bwahise busubira inyuma bwangu nk'uko byagenze ku bw'abanyabikorene umwaka wari wabanje kandi benshi mu banyabikorene n'ubu buri munsi baba bugarijwe n'impfu ndetse n'isenyuka rituruka ku ntambara y'uburusiya bwana garanda avuga ko izi nkuru zihuriyeho na miliyoni ijana na cumi z'abantu bavanywe mu byabo n'intambara urugomo n'itotezwa hirya no hino ku isi akavuga ko uko iki kibazo cyifashe ku isi bikabije kandi birushaho kugenda biba bibi aho yavuze ko umwaka ushize HCR yatabaye ku bibazo bishya bisaba ubutabazi bwihuse bigera kuri mirongo ine na bine mu bihugu mirongo itatu na kimwe igiheruka muri ibyo yavuze ko ari aho impunzi ibihumbi ijana zahunze intambara yo mu karere ka Nagorno Karabakh ho muri Azerbaijan zihungira muri Armenia yavuze ko mu bice byinshi intambara zikomeje nko muri repubulika ya demokarasi ya kongo aho abantu hafi miliyoni imwe n'igice bavanywe mu byabo muri uyu mwaka wonyine gusa
cyangwa se muri saheli yo hagati aho imidugararo ya politiki igenda yiyongera urugomo bukorwa n'imitwe yitwaje intwaro rumaze kuvana abandi bantu benshi mu byabo harimo no muri leta zikora ku nyanja cyangwa muri somaliya aho ibiza bitewe n'ihindagurika ry'ibihe byiyongereyeho n'intambara byavanye mu byabo hafi abagera ku bihumbi magana cyenda umukuru wa HCR avuga ko ahangayikishijwe cyane no kuba ubuke bw'ingengo y'imari bubangamira cyane imirimo y'iri shami rya Loni ryita ku mpunzi agatanga urugero rwa gahunda yo gufasha impunzi zo muri Sudani yasabaga miliyari imwe y'amadolari ariko hakaba harabonetse atarenze makumyabiri na gatanu ku ijana byayo yongeyeho ko iki ari kimwe mu bikorwa byinshi by'ubutabazi bitabonye inkunga ihagije yasabwaga muri uyu mwaka bikaba ngombwa ko haba kugabanya bikabije ku nkunga y'ibiribwa ku bikorwa bya nkenerwa byo kurengera impunzi no ku zindi serivisi
urakoze temistokle mutijima kudusomera iyo nkuru ya liza schlen akoreje urya amerika i geneve mu busuwise twandanirize rero mu gisata c'uburimyi haraheze amezi atanu ishamwe ryitwa powa uh, superma ry'abarundi baba mu gihugu c'uburundi no mu mahanga ritanguje umugambi wo kurima imicungwe mu bihugu bitandukanye vyo muri afurika yo mu buseruko kugira ngo rifashe abanyagihugu gufungura ivyamwa ngirakamaro ku biciro bizimbutse mu gice c'ikiganiro muri isanga frederic nkundikije yagiranye n'umukuru w'iryo shirahamwe yitwa king benefice nisumba vyose aratanga urasigura imaze kurangurwa n'iryo shirahamwe uh, duha dukora mu, mu, mu burundi muri tanzania uh, muri uh, congo mu bisanzwe no muri ntuze kenya no mu rwanda um, turiko turagspanda muga mu bintu mu bintu byose duhadukora n'ibyo bihugu duhadukoramwo muri sekte ya ntoze ya agro muri mandoline mucungwe mu musanzu haraheze amezi atanu mutanguye mutangaje uyu mugambi aha kuri radiyo ijwi ry'amerika ibikorwa vyanyu bigeze uh, ibikorwa cane cane um, isizoni y'intozeye y'ibikorwa vyacu isa yaraheze mu bisanzwe ubu duhatugira population y'uwo mwaka uza duha turaba kaheze mu mezi atatu arico bavuga muri kota ya kabiri muri bizinesi muri uwo mwanya twarakoze ibintu bihambaye bivanye n'intuzeyi dushoboye gukora mu mwanya mutoyi ndibaza mu bibazo uza kubaza ngaho imbere byinshi biraza kwishurwa mu bikorwa byose byo twakoze muri ayo mezi atatu muga dusubiye ku kibazo wabajije ngaho isizoni cyangwa umwanya w'ibikorwa uza waraheze ubu dupanga uwo mwaka uza
uyu mwaka wagenze gute kurima no kwimbura uwo mwaka mu bisanzwe twavuga umwimbu twaronse wari mutoye bivanye n'intuzeye n'abafeniseri twari dufise uwo mwaka haguye imvura nkeyi cyane nk'uko bitakwiye kuba rero umwimbu twarawuronse muga abafuniseri bavuga batubariye urumva nyine ko umwimbu wari kuba ugwiye hariyo imyaka imwe imwe umwimbu uba wuzuye cyane muga ikibazo dufise twagize cyane cyane ni kubera imvura itabaye itabayeho rero byose twavuga ko byagiye neza muga umwimbu wari mukeyi cyane muga byose twarashoboye kubikora twararabye ukuntu twofashanya muri kino gihe mutubwire bimwe mu bintu bihambaye cyane rwose mwashoboye gushika ko guha akazi urwaruka akazi urwaruka mwahaye akazi muri uyu mugambi wanyu runganike so muntu uzeya urwaruka twahaye akazi urumva muri ayo mezi atatu twahaye ibihumbi amajana bivanye n'ibihugu twari ko turakoramo ntitwavuga ngo n'intuzeye ntitwavuga ko ubuzi bwahawe muntu uze mu bihugu burundi nk'akarore burundi cyangwa tanzania gusa twararabye ibihugu byo hirya no hirya bya east africa mu bisanzwe nka kuri kwa diyasi muri ntuzeye muri kenya no mu burundi na tanzania mu bisanzwe no mu rwanda twebwe bivanye na department ya hi iwacu igejwe igejwe kuraba abakozi twararabye reka dukore ikintu cyose turabe kugira ngo ipodwi zose dukura rumonge tanzania n'inkoze na east africa kugira ngo zikwize urumva zikwire hose ipodwi zacu mu bisanzwe nta kujya kw'amamandarine cyangwa amantoze ya morange yashoboye kugenda mu ntoze muri east africa hose mu bisanzwe twavuga ko urumva muri ayo mezi yari ni ibintu byari bigoye cyane cyane kuba twararonse abo bakozi bose kubera aho uca wumva ibintu bijyanye na logistic ko hari igihe bitagenda neza mbwa byose twararwanya twarabishyize ku rutonde turabitondeka turabishobora muri ayo mezi atatu aheza mwaba mufite igitigiri cy'abakozi mwashoboye guha akazi cyane cyane bo mu rwaruka b'umugwaruka mu bisanzwe urumva nyine b'umugwaruka twavuga n'inkoze ni hagati na hagati kubera hariho abantu hariho abantu bakuze hariho abantu bakuze twari dufise bari bacankanye urumva mu gugwaruka twavuga n'intozeye ni hafi uvuga n'intozeye ni fifuti uvuga n'intozeye ni mirongo itanu uvuga n'ibihumbi mirongo itanu ngaho o byari byari biriko birakora mu ntozeye muri uwo mugwi wo gufasha intoze wo gufasha izo izo mandarini kumanurwa zigupakirwa zitwagwa hirya no hirya mu bihugu bitandukanye murakoze muravuze urwaruka rushika ibihumbi mirongo itanu abakozi bose bangana iki mwahaye akazi bivana ico kibazo cubajije ni ciza bivana ni seasoni to um, bivana ni seasoni turiko turiko twimirije kwinjiramwo yirya season twinjiriyemwo iyo mezi yaheze yari season twavuga ya mbere season ushaka kuvuga igihe kirima ego ego murakoze ego uku ni kwene rero ni kuvuga bivanye n'amapozisiyo yari yariho urumva yuguruwe ni yene urumva tuca turondera abantu bafise intoze bafise izo capability zo gushobora gukora muri izo pozisiyo uko ni kwere ndo wivuga ngaho cyane cyane turetse kimwe mu imwe mu ngorane mwavuze y'imvura abaye nkeya cyane rwose hari izindi ntambamyi ishyirahamwe ryanyu ryoba ryarabonye muri uyu mugambi ego bivanye n'intuzeye n'amezi muko byari ko bira amezi yaguma ibikorwa byaguma byigenda mu operasiyo ku masayiti atandukanye imvura yaciza inyuma kandi murabizi ko bivanye n'intuze urumva tuvuga itangura iragoye niko ndavuga itangura iragoye turabye intuze ibintu bijyanye na logisitike nuko twabipanze department ya logisitike twavuga ko byari bigoye kubera icya mbere na mbere intuze amapandership abantu z'abantu twashobora gukora collaboration abantu batwaza inkoze y'amafuso abantu batwaza inkoze y'amagara mato mato urumva byose twaricaye ku meza turagira negosiyasiyo zitandukanye kugira ngo ibikorwa bigende ku murongo murabizi ko amabarabara yo muri afurika menshi atameze neza muri ababyirya barabara yigenda hajya ku ruhande rwa tanganyika mu burundi hajya ahantu ntihameze neza cyane cyane kandi twaragize ingorane zitari zikeyi bivanye n'inkunzeye n'ibarabara mu ko zimeze kandi n'imyanya urumva imyanya yo imyanya mu kuyaguma igenda niko ni inhozeye umwanya twaguma tuwushyira ku rutonde tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo nk'ijwi ry'amerika turi kumwe na kinga benefisi ni sumba byose ni siyo ni umukuru w'ishyirahamwe poa superima ariko rirateza imbere igiterwa cy'imicungwe mu bwoko bwa mandarine mu bihugu bitandukanye byo muri afurika turi kumwe n'umunywanyi wacu twagira yezu marcel afise icyo ashikiriza marcel muraho murakomeye ubu murakomeye frederic nanjye ndamahoro ndi kigali mu rwanda ni byiza cyane rwose
ndashaka kubaza umutumire wacu igisata cy'uburimyi muri iyi minsi usanga gisa nk'igihanzwe amaso n'isi yose muri rusange kuko ibihugu bya buraya ibihugu bya amerika cyane cyane wenda amerika ya ruguru kuko amerika y'epfo wenda bo bakunze guhinga ariko usanga biriya bihugu ndetse no mu barabu bameze nk'abatunzwe na afurika ku bijyanye n'ibintu by'ubuhinzi none ndashaka kubaza umutumirwa ko mumaze igihe gitoya mutanguye manderine mwatangiye kweza muzicururiza kuri iyo soko ni isoko ry'imbere mu gihugu ni ku isoko mpuzamakungu ni kuri iyo soko icyo ni ikibazo cya mbere ikibazo cya kabiri mwavuze ko nabonye kuri posite ya facebook ya voa banditse ko mwahaye urubyiruko cyangwa se urwaruka rw'abarundi n'abatanzaniya akazi k'urubyiruko rwinshi ku rwaruka rwinshi none iri shyirahamwe ryanyu ni ishyirahamwe ry'imbere mu gihugu ni ishyirahamwe rihuriweho n'ibyo bihugu byombi uko ari bibiri ni ishyirahamwe mpuzamakungu rihurikiyemo urwaruka ruturutse iburyo n'ibumoso hirya no hino ni ishyirahamwe rishingiye ku ki icyo ni ikibazo cya kabiri ikibazo cya gatatu ari nacyo cya nyuma igisata cy'uburimi nk'uko nabigarutseho gisa nk'igifite ibibazo cyane kubera ko ubutaka bwacu bitewe n'ihumana ry'ikirere bigenda bihindagurika ikirere kigahindagurika ugasanga turagira ingorane ubu ngubu turi mu kwezi kw'icyenda mu rwanda twakabaye dufite imvura ariko izuba rirava ari ryinshi imvura yaba inaguye ikagwa nabi muhangana mute n'igihindagurika ry'ibihe ku buryo mutabasha kwisanga mwaguye mu gihombo ese leta irabafasha murirwariza ku giti cyanyu bigenda bityo nitwe tubazo dutatu na leta ise kugira ngo turusheho kugira ikiyaga cyiza urakoze marcela utubazo twiza amushikana hehe benefisa ni isumba byose mwashoboye kumva ibibazo byose byariko birakatika mushobora kushyira mu ikibazo kimwe kimwe ikibazo kimwe kimwe ashaka kumenya isoko ryanyu aho muzohora mushora izo mandarine icyo ni ikibazo cya mbere tuga ku ijambo isoko bivanye n'isoko bivana bivanye n'igihugu dukoramo twebwe duhaye tuzoshinga cyangwa urumva tuza twarashinze intuzeyi ahantu kuri koto hitwa kuri koto mu burundi ku bantu batabizi aho hantu urumva ni bujumbura rero urumva tuzoza tuzoshinga muri ntuze twavuga urumva muri iyo myaka ibiri tuzoshinga intuzeye supamashe kugira ngo ibi byamwa byacu bimwe bimwe byinshi cyangwa amapuro atandukanye azoza araza ashika ngaho o ashogwa ngaho mu bisanzwe murakoze ikibazo cya kabiri yabaje marcel yabaje niba urwaruka mwavuze ko mwahaye akazi urwaruka iryo shyirahamwe ryanyu rikorera mu gihugu hagati mu bihugu rifite icyicaro hehe isayiti twavuga isiteji ya mbere twavuga iri ngaha muri ntoze california iri muri california san diego muri amerika isiteji ya kabiri isayiti ya kabiri mu bisanzwe iri bujumbura aho ni hene urumva turi ko turakora intozeye ibintu byose bijyanye na logisitike cyangwa amadepartima yose yahaye afashanya kuniko n'ibipanze murakoze yego yabaje ikindi kibazo cya gatatu ashaka kumenya ko muri iki gihe mwafashe iyo migambi yo kurima imicungwe yo mu bwoko bwa mandarine muhangana gute n'ibindi bibazo bitabava ko aho akaba yavuze ihindagurika ry'ibintu mutwihangane rero murumva ko tudashoboye guheza ikiganiro cyose kuko umwanya utari ku ruhande rwacu ariko abashaka kukibandanya muje kuri wezi itatu akaburungu radiyo yacu vowa akaburungu komu ni ikiganiro cyarenganye ejo mu gisanga kuri muri isanga ni nongaha rero duce dusozerera amakuru n'ibiganiro twari tubafitiye muri kano kanya dushimire abatwumvirije mwese aho muherereye kuri mikoro aha muri ya gatanu ku ijuru rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mwari kumwe na jewe diana ninahazwe nabateguriye nongera ndabashikiriza amakuru y'uno mugoroba yakoze nadia taha na ingenieur bob bari kumwe muhinga bw'ivyuma ikipe y'uno mugoroba tubikebanuye tubifuriza kwandanya muranirwa aho muri hose turongera saa moya n'iminota mirongo itatu makuru azoba agezweho turibanda cyane ku ntambara ya israel na murwi wa hamas wo muri uh, palestina